radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda iri no kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viyowe akadomo komu ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose naho kuri facebook x instagram na youtube ni viyowe radiyo yacu kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma ingingo z'ingenzi uyu munsi abatuye isi bazirikanye umunsi w'abasangwabutaka mu rwanda bamwe mu batuye mu karere ka rutsiro baratakamba ko bahohoterwa na bamwe mu baturanyi babo abandi basaza bafata amafaranga mfite imyaka mirongo itandatu n'itanu none kuki abandi bafata ayo mafaranga njye singafate ndikajorita ntishoboye ngenda ninagira ndi kugira gute uwo ni umwe mu basangwabutaka batuye mu karere ka rutsiro muri kongo urukiko rwa gisirikare rwakatiye abantu makumyabiri na batanu barimo corneille nanga umuyobozi w'umutwe wa alliance freve congo urwanya ubutegetsi muri sosiyete eh, eh, sosiyete kabuhariwe y'ikoranabuhanga microsoft yatangaje ko iran irimo kwivanga cyane mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika naho sudani yohereje intumwa muri arabiya sawudite kuganira n'abahuza leta zunze ubumwe za amerika mu mishyikirano y'amahoro muri sudani amakuru arambuye ni mu kanya gatoya nimujye kure duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi urukiko rwa gisirikare rukorera ikinshasa muri repubulika ya demokarasi ya kongo rwakatiye abantu makumyabiri na batanu barimo corneille nanga umuyobozi w'umutwe wa alliance fleve congo eugene mukankusi akomeza inkuru abaregwa bahanishijwe igihano cy'urupfu batanu kuri makumyabiri na batanu nibo bari mu rukiko uru rukiko rwasabye ko Corneille Nanga atabwa muri yombi kandi ibintu bye bigafatirwa minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba yatangaje ko hagiye gutegurwa manda mpuzamahanga yo gufata Corneille Nanga ku rubuga rwe rwa X Nanga uyobora umutwe wa Alliance Fleuve Congo urimo na ma makumyabiri na gatatu yatangaje ko ibihano byafashwe bitamureba ko bireba ababifashe ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press bitangaza ko Corneille Nanga umuyobozi wa Alliance Fleuve Congo cyangwa AFC mu magambo ahinnye yahamijwe ibyaha by'intambara kugira uruhare mu kwigomeka no kugambanira igihugu AFC ni urugaga rwa politiki na gisirikari rwashyizweho mu kwezi kwa cumi n'abiri rugamije guhuza imitwe yitwaje intwaro amashyaka ya politiki na sosiyete sivile mu kurwanya leta ya Kongo umwe mu mitwe irugize nima makumyabiri na gatatu ushinzwe ubwicanyi bwibasiye imbaga y'abantu mu ntambara imaze imyaka icumi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya Kongo intambara zimaze imyaka ibarirwa muri mirongo zibera mu burasirazuba bwa kongo zateje ibibazo byugarije ikiremwamuntu aho imitwe ifite intwaro irenga ijana irwanira muri ako karere
guverinoma ya sudani yohereje intumwa muri arabiya sawudite kuganira n'abahuza ba leta zunze ubumwe za amerika mu mishyikirano y'amahoro muri sudani edi rwema mu kwezi gushize leta zunze ubumwe za amerika yoherereje ubutumwa ku barwana muri sudani ibasaba kwicara hamwe mu mishyikirano izatangira ku itariki ya cumi na kane y'uku kwezi i geneve mu busuwisi mu rwego rwo kuyitegura intumwa za amerika n'iz'abanyasudani barahurira mu mujyi wa jeda uri ku nkombe z'inyanja itukura iza guverinoma ya sudani ziyobowe na minisitiri w'umutungo kamere mohamed bashir abunamo zahageze kuri uyu wa gatanu zisangayo iza amerika nta ruhande rutangaza niba umutwe wa rapid support forces rsf urwana na guverinoma ya sudani nawo ujya igeda ariko rsf yemeye ko izajya mu mishyikirano y'i geneve izaba ihujwe na leta zunze ubumwe za amerika ku isonga ifatanyije n'ubusuwisi ubwongereza arabiya sawudite misiri emira z'abarabu ziyunze umuryango ubumwe bwa afurika n'umuryango w'abibumbye nk'uko minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yabitangaje imishyikirano ntigamije kwinjira mu mizi y'ibibazo bya politike byateje intambara y'abanyasudani ahubwo ishaka ko imirwano iba ihagaze kugira ngo imfashanyo zihutirwa zibashe byibura kugera ku baturage barenga miliyoni icumi bavuye mu byabo kubera intambara n'abandi baturage batabarika bari mu kaga
sosiyete kabuhariwe y'ikoranabuhanga y'inyamerika microsoft yatangaje ko iran irimo kwivanga cyane mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika edi rwema nanone mu ngero microsoft yashyize ahagaragara harimo ubutumwa bwa imeri bumeze nko kujugunya urucundura mu mazi ruriho ikintu kiryoshye cyo kurya gikurura ifi ikaza gufatwa irani ibwoherereza abamamaza abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu cy'amerika si cyo cyonyine irani irimo irashinga n'imbuga nkoranyambaga nyinshi cyane za magendu zitangaza amakuru y'ibinyoma agamije kubiba amacakubiri mu banyamerika bari mu kigero cyo gutora cyane muri leta zifite abaturage batagira aho babogamira mu mashyaka rimwe batora cyane abademokarate ubundi bagaha amajwi menshi abarepubulikani ijwi rya amerika ifatanije n'ikigo ntaramakuru ep cyo muri leta zunze ubumwe za amerika babajije ambasade ya irani mu muryango w'abibumbye kugira icyo ibivugaho yabihakanye isobanura ko nta mugambi na muto irani ifite wo kwivanga mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika microsoft ntivuga kandida irani ibogamiyeho gusa mu bihe bitandukanye inzego z'igihugu zinyuranye zo kenshi zemeza ko irani idashaka na gato donald trump w'umurepublikani zivuga ko irani itaretse umugambi wo kumwica kugira ngo ihorere general kasim soleimani wahoze ari komanda w'umutwe w'ingabo z'intarumikwa za irani trump yategetse igisirikare cya amerika kumurasa mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri muri urwo rwego ubushinjacyaha bwa leta zunze ubumwe za amerika bwatangaje kuwa kabiri w'iki cyumweru ko bwataye muri yombi umugabo w'imyaka mirongo ine n'itandatu y'amavuko ukomoka muri pakisitani witwa asif melsha watumwe na irani kuza muri amerika gushakisha no guha akazi abicanyi bo kwivugana trump n'abandi bayobozi banyuranye bavuga ko yahageze mu kwezi kwa kane gushize uretse iran microsoft itangaza ko uburusiya n'ubushinwa nabo baticaye ubusa mu bikorwa byo kwivanga no gushaka kuyobya amatora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika azaba mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha
uburusiya bwavuze ko kuri uyu wa gatanu burimo kohereza izindi ngabo n'amasasu mu karere ko ku mupaka aho ukraine yagabye igitero gikomeye mu gihe iki gihugu kivuga ko igitero cy'uburusiya ku iduka ry'ibiribwa n'ibikoresho byo mu rugo uh, riri mu burasirazuba cyahitanye abantu cumi n'umwe ejo ni mukankusi guhera kuwa kabiri ingabo za ukraine zirazenguruka mu karere ka kursk mu burengerazuba bw'uburusiya birabonwa nk'aho aricyo gitero gikomeye ku butaka bw'uburusiya kuva iki gihugu kivogereye ukraine mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri minisiteri y'ingabo y'uburusiya yavuze ko yohereje ibikoresho bya gisirikare birimo ibyo gukoresha mu gutera za roketi ibisasu bya rutura amatanki na za burende hamwe n'amakamyo aremereye kugira ngo bikaze ubwirinzi mu karere nk'uko ibitangazamakuru bya leta byabitangaje ingabo za Ukraine zigera mu gihumbi hamwe n'imodoka za burende zirenga makumyabiri n'amatanki byagize uruhare mu gitero ku ikubitiro hakurikijwe ikigereranyo cy'uburusiya n'ubwo iki gihugu cyigambye kuva icyo gihe ko cyashwanyaguje byinshi muri ibyo bikoresho Ukraine ntiyemeye ku mugaragaro uruhare rwayo cyakora perezida volodimir zelenski mu ijambo rye ry'ejo kuwa kane yavuze ko uburusiya bugomba kumva ingaruka zo kubogera kwabwo kuri uyu wa gatanu impande zombi zakajije umurego mu bitero byo mu kirere mu kunganira abasirikare barwanira ku butaka ikigo cy'ubutabazi bwihutirwa cya leta ya Ukraine cyatangaje ko igitero cya misile cy'uburusiya cyagabwe ku manywa y'ihangu ku iduka ry'ibiribwa mu mujyi wa Kostiantynivka mu burasirazuba bwa Ukraine cyahitanye abantu byibura cumi n'umwe kigakomeretsa mirongo ine na bane uwo mujyi uri mu birometero nka cumi na bitatu uvuye aho ingabo z'uburusiya zifite ibirindiro
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wayishatu radiyo yacu voa akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x mudusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika ayo mu biyaga bigari turahera mu Rwanda aho itegeko rishya rigenga umuryango ritavugwaho rumwe n'abantu batandukanye bamwe uh, babona ko nta nkumi cyangwa umusore wagombye gusaba gushyingirwa ufite imyaka cumi n'umunani kuko baba bakiri bato abandi bakabona ko baba bafite imyaka ihagije y'ubukure barabishyigikiye umunyamakuru Eric Bagira ubusa yaganiriye nabo ni itegeko ririmo ingingo irebana no gushinga urugo ku nkumi n'abasore aho isobanura ko abujuje imyaka cumi n'umunani y'amavuko bashobora gusaba gushyingirwa byemewe n'amategeko mu gihe bagaragaje impamvu ziswe ko zumvikana ibi byose ariko ntibikuraho ko imyaka yo gushinga urugo yemewe n'amategeko ari makumyabiri n'umwe ijwi rya amerika yaganiriye n'ingeri zitandukanye kuri iyi ngingo niyigena rusiya w'imyaka makumyabiri atuye mu murenge wa base i rurindo uyu yatwite afite imyaka cumi n'irindwi uwamuteye inda azitirwa no kuba icyo gihe niyigena yarakira umwana kuri we itegeko riziye igihe banumva mwaragize neza kuko hari ukuntu wenda umuntu yabaga yahuye n'umuhungu akavuga ati umuhungu akamubwira ati subu nta kundi kuntu twabigenza ubwo nyine iba agumye iwanyu ariko ubungubu yagukunze ahita avuga ati vuye dusezerane twumva rwose mwagize neza evariste nsengimana y'imyaka makumyabiri n'itatu nawe atuye kuri base akora umurimo wo gutwara abagenzi ku igare ibitekerezo bye bihabanye kure n'iby'uyu twafata nka mushiki we ese umukobwa wa cumi n'umunani yashinga urugo koko wamusiga mu rugo ugasanga yakoze iki kaba akiri umwana ni wa wundi urugo rukomera ugasanga murabura yararise ako makumyabiri n'umwe abajije usaba azi ko byose bigomba gushakishwa nimba byanze biba byanze uratekereza kuzashinga urugo ku myaka ingahe uzaba ugeze ku icumi ni nka mirongo itatu ibyo nzaba ngezeho nibiba byanze nta n'uwo nzazana umusaza boniface baryorak w'imyaka mirongo irindwi n'ibiri atuye ikarenge mu karere ka rwamagana ibitekerezo bye kuri iyi ngingo byuje amakenga kereka abafite ababyeyi bafite ubushobozi kuko umusore w'imyaka cumi n'umunani adafite ababyeyi bafite inkunga nibo batashinga urugo yakwiyubakira inzu ati amafaranga yakura ku ki buvanye nta kibazo cyaba kirimo ariko afite ubushobozi bw'ababyeyi naho umusore wenyine w'imyaka cumi n'umunani ndumva kubaka urugo byamugora ijwi rya amerika yanahaye ijambo mu karere ka gakenke mu murenge wa muhondo akagari ka ruganda umugabo n'umusaza birinze kuduha imyirondoro yabo bararwanya ingingo bivuye inyuma abenshi bata amashuri bakajya muri iyo metero ntabwo ari byiza nibashakane bakuze bazi icyo gukora umwana ashaka azi icyo gukora ati ishuri yaze kurongora nanone bibaho ku myaka cumi n'umunani ku mwana wiga bakiga abatari yagera no muri kaminuza koko binini kandi niba abana tuzabaraga umurage wo kwiga hanyuma tubahe n'umwanya wo kujya kwishakira abagabo n'ufite ubwenge amashuri bayadashaka ari byo ahaye umwanya kwiga bireke
baba nk'imbaga babasenzanya bahabanye na mugenzi wabo damascene mbarubukeye w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko uyu ukorera ububaji muri santire ya gakenke akomoka mu karere ka nyaruguru mu murenge wa ruhero iyo umukobwa atinze mu bukumi akuriramo no kuba yatwara inda ariko bibayeho ngo bagabanye babigize hino ashakire mu buto bakimuharaye mbona byaba ari byiza cumi n'umunani aba yamaze gutekereza ndetse aba atarata umutwe ataranabona ibibi byinshi n'ibyiza byinshi ngo ashyiremo guta umutwe umwari jeannette dusengimana w'imyaka makumyabiri atangiye kwiga kaminuza uyu wa mu karere ka nyarugenge kanyinya asanga hari ibitumvikana mba numva bidakwiye abantu bakagombye gushakana bakuze nta kuntu umuntu nyine ajya gushakana akiri umwana nawe bakimurera baba bagomba gushakana bakuze nyine bazi ibyo bagiyemo ariko nyine iyo bakiri abana mba numva batarakura neza uyu mugabo nawe wo mu karere ka nyarugenge ntiyiyumvisha ukuntu iri tegeko ryatowe umwana w'imyaka cumi n'umunani ntabwo aragira ubushobozi bwo kuba yabasha kumenya inshingano z'urugo haba umusore haba umukobwa baba bakiri bato cyane ntabwo ari byo ntabwo mu rwanda baritora ibyo ntibibaba kandi ryaratowe ntabwo aritoye ntabyo tukaba tugeze ahantu habi ntabwo bibaho mu rwanda umuntu waba waritoye aba afite ikibazo keretse muri bya bisaza biba mu nteko bishaje igihe cyabo bagitwaye neza nubwo baba bagiye kwangiza igihe cyacu nyuma yo kumva ibitekerezo by'abaturage batandukanye ijwi rya amerika ryashatse umunyamategeko louise mukashema wo mu muryango ligo aid forum ritanga ubufasha mu by'amategeko uyu yagize uruhare mu ishyirwaho ry'iri tegeko avuga ko iri tegeko ryateguranywe ubushishozi kuko rireba ingeri zose yatubwiye zimwe mu mpamvu zatuma hari abemererwa gushyingirwa ku myaka cumi n'umunani ashobora kuba bamuteye inda ni urugero kuko nizo mpamvu zagiye zigarukwaho niyo mpamvu dufatiyeho nk'urugero akavuga ati twebwe turifuza kubana ngo dushinge umuryango mfite imyaka cumi n'umunani wa muntu urwego itegeko ryahaye ububasha nabona iyo mpamvu azayisesengura azabanza arebe ati uyu muntu w'imyaka cumi n'icyenda ugiye kubana n'uyu abanza anarebe niba uwo bagiye kubana afite imyaka ingana ese abo bantu babiri bagiye kubana bafite ubushobozi bwo gushinga urugo ashobora kuvuga ati se niba uyu muntu atwite koko kujya gushyingiranwa biri mu nyungu z'uyu mwana batwite se niba yiga akazakomeza kwiga umwanditsi w'irangamimerere ku karere niwe uzajya asabwa uburenganzira ku bashaka gushyingirwa bagejeje imyaka cumi n'umunani umunyamategeko mukashema agashimangira ko gusaba ari kimwe guhabwa ari ikindi ijwi rya amerika ntiryabashije kubona impuguke mu buzima bw'imyororokere ngo zidufashe gusobanura ibyo abashobora gushinga urugo bamwe babona ko baba batarakura ku rundi ruhande hari abasanga iri tegeko rizarengera abangavu baterwaga inda zitateganijwe bigatuma bisanga barera abana bonyine kuba iri tegeko ryaragiyeho hari abasanga ari kimwe ariko kandi hanakenewe n'izindi ngamba zitajegajega zarishyigikira nko kwigisha byimbitse ubuzima bw'imyororokere ku rubyiruko itegeko rishya rigenga umuryango ryasohotse mu igazeti ya leta mu mpera z'ukwezi gushize uyu mwaka rusa ijwi ry'amerika i kigali
eric bagira ubusa turaguma mu rwanda aho jean marie vianney habumuremyi umuhinzi wongera agaciro ibijumba amaze kwegukana igihembo cya mbere ku rwego rw'igihugu yari amaze iminsi mu imurikagurisha ry'ibikomoka ku bijumba ryari rimaze iminsi ribera i kigali turi kumwe ku murongo wa telefone bwana vianney habumuremyi ndagusuhuje
mwiriwe neza yenda gusuhuza kandi nagukeza kuri icyo gihembo umaze kwegukana watangira utubwira uko wakiriye icyo gihembo
murakoze cyane rwose igihembo cyanezeye nta kintu cyiza nko guhinga ukabona umusaruro wakuze dukoresha imbaraga duhindura amateka y'igihingwa cy'ibijumba ariko turushaho kugira imbaraga nyinshi iyo tubonye dushimiwe nk'abantu bitwaye neza bakoze inovesheni muri make twanezerewe kandi turishimye ndetse byatwongerera imbaraga zo gukora cyane kurusha uko twakoraga none se igishya wongera kuri icyo gihingwa cy'ibijumba icyo wibandaho kizanira abanyarwanda n'abandi bakigura ni iki
twe dufata ikijumba tukagitunganya tukagikora n'ifarini twamara gukora n'ifarini tugakoramo biswi tugakoramo imigati amandazi kandi ukabona ko ari ibintu bikunzwe n'abantu benshi by'akarusho dukoresha ikijumba gikungahaye kuri vitamini a kiriya kijumba cyiza gisa na karoti ubona ko rero ibintu dukoramo abantu babikunze turakora imigati abantu bakayikora bose bafite ubushake uwawuguze munsi aza akagaruka kandi dufite intego ikomeye yo gukora ifarini y'ibijumba ku buryo tubicuruza hano mu rwanda ndetse no muri afurika kubera ko twasanze ifarini ifite agaciro kari hejuru ifarini yacu izaba ihendutse icyo ni gishyashya rero twagaragaje mu imurikagurisha ku buryo aribyo twahereye igihembo uyu munsi rero ubonye igihembo icyo ugiye gushyira imbere kurushaho kuva ubu ni iki
nyuma yo kubona igihembo nahise mbona ko ngomba gukora cyane buriya iyo uhawe igihembo biba bigaragara ko ibyo wakoze ari byiza kandi kuva unejejwe n'uko wahawe igihembo ni ukuvuga ngo rero tugiye gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo tubashe kubona ifarini abantu bose bakeneye gukora imigati bakoresheje ifarini yacu tuyibagurishe izo ni imbaraga twiyemeje gukoresha ikindi cya kabiri turashaka gukora uruganda rukora biswi zivuye mu bijumba cyane ko natwe twabonye abantu bazikunze ibyo byose ni ibintu twamaze gufataho ingamba zikomeye ku buryo tugiye kubikora kandi vuba jean marie vianney habumuremyi ndagushimiye cyane
murakoze cyane
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
tujye mu burundi aho umusaruro w'imyumbati ukomeje kugabanuka kubera indwara imaze iminsi yibasiye icyo giterwa abahinzi barasaba leta kubagoboka inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ifatanyije n'abakunzi bayo turayisomerwa na terive ndayishimiye i kigali mu rwanda komine kayogoro yo mu ntara ya makamba turi mu bumanuko bw'uburundi niyo yitwa ikigega cy'igihugu mu myaka iheze kubera ko igitegwa c'umwumbati catanga umwimbu mwinshi mbere n'abava mu zindi ntara baja kurangurirayo imyumbati nk'uko vyemezwa n'abegereye intwaro muri iyo komine ya kayogoro biturutse ku ngwara yateye igitegwa c'umwumbati izwi ku izina rya mozayike ubu mwimbu waragabanutse nk'uko bivugwa n'abarimyi bo muri iyo komine nkakare urimye iroboko bivuye ku mwimbu imyumbati igiterwa cy'umwumbati gishasha turimye irobo twarashobora kwimbura itoni ariko ubu ni n'inusu ntushobora kuronde- kuronka ibiro amajana atanu kubera ibikoti byaragwaye niko bimeze niyo busegenya yonyine nta yindi mbuto turaronka yotuma ikurira nk'iyo busegenya kuko niyo busegenya harashika ahantu itakakunda mu ntwaro muri komine kayogoro n'aho badashima kuvugira kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya amerika baremeza ko umwimbu w'igitegwa c'umwumbati utera ugabanuka ku rugero ruteye ubwoba bakavuga ko umwimbu w'imyumbati aho hambere winjiza amatagisi menshi mu kigega ca komine n'aho badashima gutanga ibiharuro si muri iyo komine yo mu ntara ya makamba iri mu bumanuko bw'igihugu honyene abarimyi bidoga ko igitegwa c'umwumbati kitagitanga umwimbu ushimishije bamwe mu barimyi bo muri komine kabarore bayanze n'abakunzi b'ijwi rya amerika bavuga ko gihona kubera indwara hajya ikinagutse kimaze nk'amezi atandatu kigaca giterwa n'indwara kigaca gihindura amababi munsi naho ushoye ugaca usanga waraboreye igiterwa cy'umwumbati ni igiterwa mbumbarugo ariko muri iyi minsi kiriho kiragenda gitituka kubera cyatewe n'indwara nkajya nkaho nyine nkaho mbaye ndawuteye ubwiza ngo umare nk'amezi icyenda umunani nca mbona hejuru urikura akaba wuma agira ngo ndakura nkaca nsanga munsi ni umupfundwe mu runani rw'amashirahamwe y'abarimyi mu burundi fopabu baremeza ko umwimbu w'ibitegwa mbumbarugo n'umwumbati urimwo utera ugabanuka iruhande y'indwara zateye ico gitegwa mbumbarugo hari n'igwirirana ry'abantu ririko risongera isibe jean marie niyongabo arongoye fopabu agasaba leta y'u burundi gukora ubushakashatsi kugira ngo haboneke imbuto zotanga umwimbu ushimishije ariko kubera iyo ndwara yabaye igihugu cyose igakwira byatumye n'ubundi umwimbu utaboneka neza ariko twasaba leta mu byo ikwiye gukora hariho ikigo izaba kijejwe kugira ubushakashatsi ku biterwa na cyane cyane kuri ibiterwa mbumbarugo n'ivyo bikorwa kw'inguvu cyane hanyuma ibindi bikaza no mu nyuma twasaba rero ko ubwo bushakashatsi bwokorwa kugira ngo kumbure bishoboka igiterwa cy'umwumbati kigarukigwe Eka n'abahinga mu burimyi bavuga ko imbuto kama n'iz'umwumbati zirimo zitagitanga umwimbu ushimishije. Petero Karaveri umwe muri abo bahinga akaba yarabaye n'umushikiranganji ajejwe uburimyi aratanga bimwe mu bituma umwimbu w'ico gitegwa mbumbarugo utakiboneka ku bwinshi nko mu myaka iheze.
abantu barimo imyumbati usanga akuye umwumbati aca asubizayo igikotikoti ahejeje kuwimbura bijya rero biratuma n'umwumbati wonyene utituka kandi n'isi yonyene itituka ko ibiterwa byose burya birasaba ifumbire mu gihe rero usanga igiterwa kigoyagoya kigaterwa n'indwara ni ngombwa kigire umwimbu muke Iruhande y'ubushakashatsi abarimyi basaba leta uwo muhinga mu burimyi abona ko ikindi cokogwa kugira ngo umwimbu w'imyumbati usubire kuboneka ari gukora ubushakashatsi hakaboneka iyindi mbuto.
uburimyi n'ubworozi bujyana n'ubushakashatsi bukomeye bisaba rero yuko leta ikora ibishoboka byose kugira ngo ubushakashatsi buronke uburyo buhagije kugira ngo barondere bagire ubushakashatsi ku bikotikoti by'imyumbati bishobora kurindana n'izo ndwara zitera imyumbati muri kino gihe Hagati aho abarongoye ibiro by'intara bijejwe uburimyi mu ntara za Kayanza na Makamba barahumuriza abarimyi babitura bababwira ko ikigo cy'igihugu kijejwe gukora ubushakashatsi bwo kugwiza imbuto izabu kiriko kiragerageza kurondera imbuto y'imyumbati irinda indwara ariko amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakesha bamwe mu bakora mu kigo izabu akavuga ko ibikorwa by'ubushakashatsi ku mbuto nshasha bidashemeye kubera ikena ry'amafaranga mvamakungu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mbibutse rero ko kuri iriya nkuru y'itegeko ry'umuryango mu rwanda twabagejejeho mu kiganiro dusangira ijambo cyo ku cyumweru muzakurikirane ibindi bitasobanuwe neza birebana n'itegeko ry'umuryango nk'uko bamwe mu bavuganye n'ijwi rya amerika babyakiriye mushobora no kutugezaho ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo mubinyujije ku rubuga rwa facebook tukabisangiza abatwumva ku isi yose dusubire mu rwanda uyu munsi abatuye isi bazirikanye umunsi w'abasangwabutaka mu rwanda bamwe mu basangwabutaka batuye mu karere ka rutsiro mu murenge wa kigeyo mu kagari ka nyagahinika baravuga ko abaturanyi babo babahohotera rimwe na rimwe bakicwa gloria tuyishime ni abasangwabutaka batuye mu mudugudu wa nyarusuku muri aka karere ka rutsiro ubona benshi muri bo bariho ubuzima bugoye bwo guca inshuro kugira ngo babone amaramuko ndetse n'inzu bubakiwe zisa n'izituzuye bemeza kandi ko bakorerwa ihohoterwa n'amwe mu baturanyi babo basa n'ababongeraho uburimiro ubundi muri mwayene uwo munyarwanda dinsina ngufi icibwaho urupfu ahubwo natabuka ngo dore agatwa nkumva barabwiye ngo wagatwawe ngo dore agatwa kakutse amenyo ubwo kagame ko yavuze yuko umunyarwanda ari umunyarwanda ntabwo baba bamvanguye kugira ngo nicwe twe ni abanyarwanda ntago twese turi abanyarwanda ariko muri mwayane nkumva yuko ibyo bibazo ibyo tuvuga byose niba bigira kuri data paul kagame nk'uko twemera kumutora mu gahinda kenshi bemeza ko bakubitwa n'abo baturanyi igihe cyose bababonye iri vangura rirabashengura reka da nitambuke nigendera gutya gusa barangubita bankubita igakeri bankubita igakeri nasu- nagiye gusudira umuntu wankubise ni uwitwa obama w'igakeri akaba mudugudu we akaba yitwa nde umudugudu w'igakeri yitwa ni nayubu umudugudu yitwa nayubu njyewe iryo vangura bahise bamvangura abasangabutaka kandi bemeza ko muri bo hari abagiye bicwa ntibigere babona imibiri y'ababo bishwe ndajya kwiba hari mwene wacu bishe yagiye kwiba hejuru y'inzara baramutemagura bamushyira mu mufuka n'iyo ntumbi ntabwo twayibonye yaheze hehe Bara- aba- abagogwe barabanga kandi abagogwe nibo bareze abatwa noneho abo bagogwe bakadushyigikira mbese tutagira paul kagame ngo tugire n'abana- na bano bantu bacu paul kagame yashyigikiye gusa kuri iyi ngingo y'ubwicanyi ijwi rya amerika ntitwabashije kubona ibimenyetso simusiga by'ibyo bashinja abaturanyi babo abo basanga ubutaka basanga kandi inzego z'ubuyobozi zibegereye zidaha agaciro ugutakamba kwabo niba umuntu akwisa akuvanguye akakuvangura ubwo bwoko ukagenda ukajya kubiregera mudugudu wabiregera mudugudu bikaba zeru tubona yuko burya twataye agaciro ntago ndega ngo bahita bajya kugitaba ati nimuze mubaze tomasi icyo bamujijije bari kumwita ngo huhuri huhuri umwami watwa yarapfuye ubwo rero nanjye nkagira umubabaro yuko umvanguye mu maso ya paul kagame uretse kuba abaturage babana babahohotera bakanabakorera n'ivangura bavuga ko n'ubuyobozi butari shyashya kuko inkunga zigenewe abatishoboye zitabageraho nk'uko bikwiye basaba ko haba impinduka mu gukorera abaturarwanda ku buryo buhwanye azijyaga da none si ngubu ngabona mugabo bubakiye gutya mu nzu hakabera aho ari ndasima ubu bakoze neza abandi basaza bafata amafaranga mfite imyaka mirongo itandatu n'itanu none kuki abandi bafata ayo mafaranga njye singafate ndikajorita ntishoboye ngenda ninagira ndi kugira gute none ago mafaranga paul kagame yohereza yo kuzamura abashigazwe inyuma n'amateka gajya hehe bakatwonka bakayirira kagera ku murenge ntibaduhamagara ati batwubakiye amazu koko twarishimye ariko amazu ntabwo bayahaye ibyikoni aya ni amwe mu mazina abaturage basanzwe babita hari n'ahantu abasangwisi babaga batwitaga ngo pigimedarafori impunyu z'ishyamba none za mpunyu z'ishyamba baba nta muntu aratambutse ngwe ngo dore wa mutwe aratambutse ngo nimumwiruke bakatwiruka bakadute- baga- baratamagura bakadukubita tukagira gute tukabura uwo twatakira umuyobozi w'akarere ka rutsiro madamu dativa kayitesi mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika ahakana amakuru avuga yuko hari abasangabutaka bicwa kuri iki kibazo cy'ivangura bakorerwa avuga ko bazagerageza kuganiriza impande zombi bashakisha uko bakumva ibibazo bya bamwe n'abandi wenda eh, hari ibintu gahunda za leta nyinshi duhuriramo yaba inteko z'abaturage imigoroba y'imiryango wenda nacyo twaza kukigarukaho ariko ubwo nabwo umuntu yareba se umuntu yamuhohoteye gutyo gusa wenda hari ibindi bintu biba bitari byiza bakunda gutukana bakunda ikigira ute ibyo nabyo umuntu yabigarukaho ku mpande zose kugira ngo imibereho yabo ndetse no kubana n'abandi bigumye bigende neza mu kwitegura umunsi mpuzamahanga wahariwe abasangwabutaka ijwi rya amerika yagerageje kuvugana na minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ntibadusubiza insanganyamatsiko y'umuryango w'abibumbye wita ku bidukikije uyu mwaka ntiturengere uburenganzira bw'abasangwabutaka turwanya guhezwa u rwanda rukomeje gahunda yo kwamagana amacakubiri mu gihugu aho rugenda runashyira mu bikorwa gahunda zitandukanye zo kwimakaza ndi umunyarwanda ndetse na gahunda ya gira inka usibye mu karere ka rutsiro hirya no hino mu gihugu abasangwabutaka binubira kenshi ko abaturage basanzwe batabafata nk'abanyarwanda ku buryo usanga benshi batuye mu duce twabo twitaruye abandi
radiyo ijwi rya amerika tubararikire rero kuzakurikirana igice cya kabiri cy'iyi nkuru uruhande rushyirwa mu majwi n'aba basangwa butaka narwo ijwi rya amerika rizaganira narwo batugezeho icyo bavuga ku byabavuzweho inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba ntaha tuyasoreje nshimire mwe mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mukomeze kugira amahoro n'amahirwe